mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri studio indwi washington dc muri kumwe nawe yanitanga ishaka tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na rimwe mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu kaze mwese mu biganiro byo kuri nosa
urukiko rukaba rukije ko batsinzwe ko ubushinjacyaha butsinze rukaba ruhanishije buri wese igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu
aho ni muri sentare nkuru mu rwanda aho abagore batatu n'umugabo umwe bafungwa bagiye gufungwa imyaka mirongo ibiri n'itanu baregwa guhohotera mugenzi wabo ari ukubera bapfuye umugabo iyo nkuru turayibafitiye hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi harimo n'izerekeye indwara ya coronavirus ku isi yose mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana
urakoze oriyane amakuru yibanda ku kiza cya korona mu rwanda bamaze kugaragara ko banduye umugera wa korona baduze gushika ku bantu ndwi ni mu itangazo ry'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ryasowe ejo ku munsi wa mbere aho abandi bantu babiri banduye batangajwe abo biyongereye kuri batanu bari basanzwe bazwi umunyarwandakazi w'imyaka mirongo itatu n'ibiri umugabo wiwe yapimwe basanga yaranduye kandi aheruka kugira ingendo muri fiji amerika na katari wa kabiri yiyongereye n'umugabo w'umudagi w'imyaka mirongo itandatu n'umwe yinjiye mu rwanda itariki cumi na zitatu z'uku kwezi avuye mu budagi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda butangaza ko baba ba kera canke bashasha bose bariko barakurikiranwa n'abaganga kandi bashizwe mu bibanza vya bonyene leta ya somaliya yaremeje umuntu wa mbere yanduye umugera wa korona ejo ku munsi wa mbere umushikiranganji w'amagara y'abantu muri ico gihugu fawuziya abikra yashikirije ko umunyesomaliya yatahutse avuye muri kimwe mu bihugu bibangamiwe n'uwo mugera yapimwe basanga yaranduye leta ya somaliya ntiyatanze imyidondoro y'uwo muntu ariko mu ndwi iheze umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ko abanyesomaliya bane batahutse bava mu bushinwa bashizwe mu kibanza ca bonyene mu ntumbero yo kurwanya uwo mugera leta ya somaliya yatangaje ko ihagaritse indege zose zinjira canke ziva mu gihugu mu kiringo c'indwi zibiri perezida w'ubufaransa emmanuel macron ejo ku munsi wa mbere yategetse abanyagihugu biwe bose kuguma mu mihana yabo kugira bakinge ko abantu bashasha bandura uwo mugera yashikirije ko ingendo zikenewe gusa arizo zizemererwa kandi ko uzobirenga ko azohanwa bikomeye kuri ayo makuru nyene umuyobozi w'ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ejo ku munsi wa mbere yarateye akamo umuntu wese ku isi yikeka ko yoba yaranduye umugera kuja kwipimisha mu maguru masha tedrose adenome gebreyehus yashikirije ko abandi bantu bashasha babandanya bandura abandi bafa mu bindi bihugu atari ubushinwa aho umugera bizwi ko watanguriye mu kwezi kw'icumi na kabiri uwo mugera uriko wandukira mu muvuduko munini bituma amaleta afata ingingo zikomeye nk'izo mu ntambara nko kugara imbibe gusaba abantu kuguma mu mihana yabo no kubuza amakoraniro manini harimwo no guhagarika inkino umuryango w'ibihugu vya buraya nawo utegekanya inama kuri wa kabiri aho bafata ingingo zo kurwanya korona harimwo no kugara imbibe zose kuri uwo mugabane ku ngendo zidakenewe leta z'ubumwe za amerika yahagaritse imyimenyerezo ya gisirikare ku mugabane wa afurika kubera ubwoba bw'umugera wa korona iyo myimenyerezo yahora ibera muri maroke tunisiya na senegare yahora ihuza abasirikare ibihumbi icenda n'amajana atatu bava mu bihugu umunani vya afurika mu gihe iyo myimenyerezo ihagaritswe uyu mwaka amerika ishikiriza ko iyo mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe izoba mu gihe ataco hinduka abarwanyi mirongo itanu b'umuhari w'iterabwoba boko haramu muri nigeria barishwe mu gitero bakorewe mu ijoro ryo ku munsi w'imana mu mpanuka bushira ubuseruko bw'igihugu kibanyi ca nigeri aya makuru yashikirijwe na leta ya nigeria ejo ku munsi wa mbere ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa nigeria bwatangaje ko abarwanyi ba boko haramu bitwaje ibirwanisho bikomakomeye biremereye bari mu modoka zishika mirongo ibiri aribo bateye abasirikare ku kirindiro ca tumuru mu ntara ya difa abasirikare nabo basidukana n'iyo nka mu kwivuna baca bicamwo boko haramu mirongo itanu ubwo bushikiranganji bwavuze kandi ko umusirikare umwe yahasize ubuzima
turakoze mugenzi wacu aloyizi bigimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi muriko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
reka tuje ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda sentare nkuru y'igihugu ya nyarugenge yahanishije abagore batatu n'umugabo umwe gufungwa imyaka mirongo ibiri n'itanu baregwa guhohotera mugenzi wabo bapfa abagabo mugenzi wacu eric bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru kugera mu cyumba cy'urukiko ntibyari byoroshye kuko abashinzwe umutekano bakumiriraga mu marembo bashakaga kwinjira abashinzwe umutekano bakumiraga rubanda banga ko habaho ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona muri ibi bihe cyugarije isi yose mu cyumba cy'urukiko hagaragayemo abantu bake cyane nabwo bicaye buri umwe atandukanye na mugenzi we baba abaregwa n'ubwunganizi ntibagaragaye mu cyumba cy'urukiko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yabanje kwibutsa muri make imiterere y'urubanza uko zayina na miro na bagenzi be batandatu baregwa icyaha cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi urukiko rwasuzumye inzitizi y'iburabubasha kuko abaregwa n'ababunganira basabaga ko rwiyambura ububasha ku bwabo bavuga ko bakoze icyaha cyo gukubita no gukomeretsa byoroheje ariko urukiko rwo rusanga barakoze icyaha icyaha cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi urukiko ruvuga ko abakubise mukamana sandrine bagera kuri barindwi bafite imbaraga kandi ko bamukubise igihe kirekire banyoye umucamanza avuga ko mu by'ukuri uretse kuba uwahohotewe yaragize amahirwe agatabarwa hatazwi amaherezo y'uburyo byari burangire urukiko rukavuga ko iyo adatabarwa yashoboraga no kuhasiga ubuzima urukiko ruvuga ko ibyabaye bitari ugukomeretsa byoroheje rukavuga kandi ko ibyabaye bitari iyicarubozo gusa rwasuzumye kandi ibimenyetso by'ubushinjacyaha rusesengura imvugo z'abaregwa n'uwahohotewe rusesengura uko bahuriye kwa zayina na miro rukavuga ko bari bahuriye ku mugambi wo kugira nabi sandrine mukamana ababurana bavuga ko icyaha bakoze ari ukudatabara uri mu kaga barimo umuhoza hozine na mutoni hadija umucamanza avuga ko bitari ukuri kuko ngo abo bareganwa babashinja gufatanya gukubita mukamana kuba kiza kamanzi umugabo umwe rukumbi mu bagore batandatu yarabwiye mukamana ko ahama hamwe kuko ngo amafaranga bari bamuhaye yari yamaze kuyashyikira yari bumwica akamujugunya ahatazwi umucamanza avuga ko iyo mvugo nayo nubwo ari iy'uwo wahohotewe ayihuza n'ibindi bimenyetso bikagira icyaha cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi umucamanza abahamije icyaha uko ari barindwi maze ashingiye ku mategeko abahanisha gufunga imyaka makumyabiri n'itanu ku ndishyi zaregewe na mukamana sandrine urukiko ruvuga ko zikwiye ariko mu bushishozi bwarwo rukanzura ko yazihaye agaciro gakabije kuba hejuru cyane urukiko ruvuga ko rutahawe inyemezabwishyu zigaragaza ibyo sandrine mukamana asabira indishyi birimo imyenda imisatsi n'isaha ku misatsi bamwogoshe ku ngufu yasabaga amafaranga asaga miliyoni n'igice umucamanza yamugeneye amafaranga ibihumbi ijana umva uko abisobanura hari miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu mirongo itandatu yo gukoresha imisatsi mu byumweru mirongo itanu na bibiri eh, hakorwa seanse ebyiri buri cyumweru ngo buri seanse ari ibihumbi mirongo itatu ariko ibi nabyo urukiko rwasanze nta gifatika rwarushingiraho ngo rubyemeze ariko rusanga koko yaravukijwe umusatsi we kandi kuvutswa umusatsi uri umukobwa cyangwa se uri umudamu wanamenyereye kuwufata neza bifite koko ikintu gikomeye byamugomwe mu kubimusubiza rero urukiko rwemeje ko yahabwa ibihumbi ijana yo kwifashisha mu gushaka ikindi kintu cyaba gisimbuye umusatsi mu gihe agitegereje ko wongera kumera neza indishyi y'akabaho ringana na miliyoni ijana z'amafaranga umucamanza yavuze ko ari umurengera amugenera miliyoni eshatu n'igice bivuze ko abaregwa uko ari barindwi buri muntu azatanga ibihumbi magana atanu kuri telefone esheshatu zafatiriwe urukiko rusanga zarakoreshejwe mu gukora icyaha bambitse ubusa mukamana urukiko rwategetse ko zinyagwa zigatezwa mu cyamunara amafaranga zivuyemo agashyirwa kuri konti yabugenewe y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro nyuma y'iminota igera muri makumyabiri umva bimwe mu bikubiye mu cyemezo cy'umucamanza rwemeje ko ubwinjiracyaha bw'icyaha cy'ubwicanyi buhama na mirozayina wiyita uwase kamanzi cyiza bita karidinari muhoza koni umurisa gisele bita fifi umuhoza rosine mutoni hadija n'uwimana zayinabu urukiko rukaba rukijije ko batsinzwe ko ubushinjacyaha butsinze rukaba ruhanishije buri wese igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu rukaba rwemeje ko ikirego cy'indishyi cya mukamana sandrine gifite ishingiro kuri bimwe urukiko rukaba rwemeje ko na mirozayina kamanzi cyiza muhoza koni umurisa gisele umuhoza rosine toni hadija n'uwimana zayinabu bafatanya guha mukamana sandrine indishyi zihwanye na miliyoni enye n'ibihumbi magana ane mirongo irindwi n'amafaranga magana ane na makumyabiri n'atanu nk'uko zasobanuwe umwe mu bunganira abaregwa yabwiye ijwi rya amerika ko byanze bikunze bazajurira icyemezo cy'umucamanza abavandimwe n'inshuti batewe ishavu n'ibihano by'umucamanza bavuga ko yabahannye yihanukiriye birababaje cyane iyo ucyurigije imyaka babakatiye makumyabiri n'itanu imyaka myinshi cyane gusa ariko nta kundi burya buri kintu kigira impamvu twe twakire nyine ibyabaye imyaka badukatiye byo ni myinshi cyane pe si ukukubeshya ngeze agahinda ko harimo inshuti harimo abavandimwe harimo ababyeyi bafite abana n'iki imyaka makumyabiri n'itanu gusiga umwana w'uruhinja n'iki ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo bishimishije gusa nyine nta kundi bigomba kugera ariko ngo ibyabaye byagombye guha isomo urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange urubyiruko uretse n'urubyiruko n'undi muturage muri rusange umunyarwanda n- n'ikiremwamuntu muri rusange bakwiriye kumenya uko bakwiye kwitwara kuri bagenzi babo bakwiriye kureka ubuhemu nka buriya bw'indengakamere ikindi bagerageze bashakishe amategeko y'igihugu cyacu basome kuko n'ikintu cyabibateye na n'ubujiji burimo bashobora kuba bafite amashuri cyangwa iki ariko n'ubujiji burimo kuko nimba uri mu gihugu igihugu kigendera ku mategeko ukaba utazi n'amategeko ahana igihano runaka uba wakoze nkakwibutsa ko imvano y'uru rubanza ari abagore batandatu n'umugabo umwe hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka batumiye mugenzi wabo i kimisagara mu rugo kwa namiro zayina agezeyo baramwogosha bamwambika ubusa bamushwanyagurizaho imyenda intandaro ngo bapfaga umugabo w'umuzungu icyemezo cy'umucamanza kije gishimangira ubusabe bw'ubushinjacyaha aho bwasabaga ko urukiko rwazabahana rwihanukiriye mu rwego rwo gutinyisha rubanda ibyaha eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane eric kuri iyo nkuru
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini arabandanya turacari mu rwanda nyuma y'aho bigaragaye ko imiti isukura intoki udupfukamunwa uh, two bita amamasike mu gifaransa byadugijwe ibiciro kugeza aho benshi bavyongereje ko inshuro zirenga cumi ndetse no ku masoko yo mu rwanda hakaba hatanguye kuboneka imiti yifashishwa mu gusukura intoki mpimbano ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda cyafunze uruganda rw'umwe rwasohoye imiti idakurikije amategeko ndetse gisaba abacuruza abacuruza imiti yo kwifashisha mu guhangana n'ikiza cya virusi ya korona ko badakwiye kugi- kugikorera ko ngo bazimbe ivyo bikoresho canke ngo bagurishe ibidakwije amategeko mugenzi wacu asunta kaboyi aratubwira ibindi ku ikubitiro ikigo cyahise gihagarika imiti isukura intoki yakozwe n'uruganda oxaris limited rwo mu karere ka bugesera mu murenge wa nyamata mu ntara y'iburasirazuba iyo miti ihita ivanwa ku masoko yo mu rwanda kuko itujuje ubuziranenge yari mu macupa ya litiro magana atanu na mirongo itanu mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru w'agateganyo w'iki kigo dr charles karangwa yavuze ko urwego ayobora rwahise rufungura uruganda ndetse n'iyi miti yari iri ku isoko ihita ikurwaho uyu muyobozi asaba abaguze ibi bicuruzwa kubisubiza n'abari babiranguye bagahagarika kubicuruza twabonye amakuru aturuka hirya no hino abazikoresha ko uh, bazikoresha bakumva bakibaza ko bitujuje ubuziranenge niho rero twatangiye gushakisha hirya no hino dusanga bimwe ndetse biriho agapapuro gahisha amakuru y'ibyari bisanzwe birimo ugasanga ni ni nka deterja isabune ubwo rero hagati aho niho twa- twashoboye kubikurikirana usanga ari aba- aba- abitwaza ibihe turimo bakaba bakwishakira amaronko bakoraga amasabune bakoresha kashe yindi bakajya bakubitaho inyuma iki kigo cyasobanuye ko uruganda rwa oxaris limited rwakoze imiti itujuje ubuziranenge ikaba ishobora kugira ingaruka ku bayifashishije Eh, ingaruka ni uko iyo ukoresheje ikintu ugira ngo uri muri ca twa mikorobe turi ku nzi- ku- ku ntoki za virusi cyangwa kuzikuraho utazikuraho urumva nyine ni ingaruka eh, zikomeye Eh, ubwo ntabwo uba ushoboye kugabanya rwose eh, ikwirakwiza rya- ry'agakoko bivuge ko n'uwo waramutsa ugize ngo wakarabye urayimuteye urayimusize nawe kandi ubwawe ntabwo uba wikingiye nyine izo ngaruka ni ukutagabanya ikwirakwizwa ry'agakoko ka coronavirus nk'uko twabivuga ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda gisobanura ko uruganda rwahise rufungwa ndetse baruca n'amande akubye inshuro ebyiri ibyo bicuruzwa byari ku isoko kugeza ubu abayobora uruganda bashyikirijwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib kugira ngo bakurikiranweho ibyaha bakoze guhenda kw'iyi miti yifashishwa mu kwirinda virusi ya korona ko itujuje ubuziranenge byadutse nyuma y'uko kuwa gatandatu tariki ya cumi na kane z'uku kwezi hemejwe ko umuntu wa mbere mu rwanda yafashwe n'icyorezo cya virusi ya korona biza gufata indi ntera ubwo kuri iki cyumweru hiyongereyeho abandi barwayi bane minisiteri y'ubuzima ikaba yarayitangaje ko hari abandi bantu babiri babonyweho iyo virusi ubu abanduye virusi ya korona mu rwanda barabarirwa kuri barindwi ibi byatumye abacuruzi benshi bazamura ibikoresho byifashishwa abantu birinda iki cyorezo kuko ubwoba bwabaye bwinshi mu banyarwanda benshi bihutira kugura udupfukamunwa imiti bakoresha mu ntoki yica udukoko za kandagira ukarabe zikenerwa n'abahahurira abantu benshi bituma abacuruzi bazamura ibiciro uko bashatse umwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika yemeje ko hari aho ibiciro byikubye inshuro zirenze eshanu kubera ko bakeneye izo za kandagira ukarabe ni ukuvuga ngo igiciro ku isoko cyahise kizamuka kandagira ukarabe isanzwe yaguraga ibihumbi cumi na bitatu ubu biri kugura ibihumbi mirongo itanu iriya iyi ngiyi bari bazanye navuga iri moderne yaje igura mirongo itatu na bitanu ubu yari yageze ku bihumbi bitanu na makumyabiri na bitanu ariko zanashize ku isoko urwego rushinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda rwasabye abanyarwanda kubanza gusuzuma ibyo bagiye kugura mbere yo gutanga amafaranga yabo abanyarwanda bajya kugura utwo tuntu banze bakareba ko hari amakuru ah, asobanura eh, ibikozwe eh, muri ako muri utwo dukoresho cyane cyane iyi hand sanitizer cyangwa udu- eh, utu- eh, ama- umuti bakoresha wo ko- gukaraba kugira ngo barebe ko byujuje ibyangombwa ikimenyetso cya mbere nibuze alukoro iba iri mu gipimo kitari munsi ya mirongo eh, irindwi ku ijana ndetse na mirongo inani na gatanu ku ijana hejuru biba byanditseho iyo bitanditseho ni ikigaragaza ko abo bantu batubahirije ah, ibigengwa n'ubuziranenge kuko buriya kugira umenye umwimerere w'umuti ntabwo ari ngombwa kujyana muri laboratoire hari iby'ibanze ubanza kureba ureba etiketi uko ihagaze ese biriho bitanga amakuru koko ahagije iyo nta makuru ariho ntugaragaze uwawukoze ntugaragaze itariki bizarangiraho ayo makuru niyo uri kujyana ku yindi ntambwe leta yavuze ko igiye kureba uburyo imiti isukura intoki irimo kwifashishwa mu kurinda abantu kwandura virusi ya korona yakorerwa mu rwanda kandi ikaba ihendutse aho kuvanwa mu mahanga kugeza ubu mu rwanda harabarirwa abantu barindwi banduye iyi virusi ni nyuma y'aho ku mugoroba kuri uyu wa mbere minisiteri y'ubuzima isohoreye itangazo rivuga ko mu bagaragaje wagaragayeho iyi ndwara umwe ari umunyarwandakazi w'imyaka mirongo itatu n'ibiri washakanye n'umunyarwanda nawe wanduye uheruka kuva mu birwa bya fiji anyuze muri amerika na katari ni umugabo n'umugabo w'umudage w'imyaka mirongo itandatu n'umwe wageze mu rwanda ku itariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi aturutse mu budage anyuze ku kibuga cy'indege cya strasbourg muri turukiya kandi ko atari afite ibimenyetso yaje kugira inkorora maze agana kwa muganga ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi minisiteri y'ubuzima ivuga ko aba barwayi kimwe n'abandi bari kuvurirwa habugenewe hashakishwa abandi bahuye nabo kugira ngo nabo basuzumwe kandi bitabweho n'inzego z'ubuzima ibimenyetso bya virusi ya korona birimo kugira umuriro ibicurane umunaniro n'inkorora ijyana no kubabara mu muhogo guhumeka nabi bishobora no kugera aho itera umusonga no kubuza impyiko gukora neza iyi ndwara ishobora kwandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyane cyane mu kuramukanya abantu bahana ibiganza minisiteri y'ubuzima igasaba abanyarwanda kwirinda kuramukanya abantu bahana ibiganza cyangwa se bahoberana ndetse no kugabanya ingendo zitari ngombwa mu bihugu byagaragayemo iki cyorezo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane yasumta kuri iyo nkuru turabandanya tubakurikiranira hafi cyane cyane ibijyanye n'iki kiza cya coronavirus mu rwanda n'ahandi
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika dukubitire muri congo impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo zigizwe ahanini n'abakobwa n'abagore zirasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hsr kubaha ubufasha bw'ibikoresho by'isuku birimo amasabune n'amakotegisi kuko bamaze amezi agera kuri atandatu badahabwa ubwo bufasha bw'ibikoresho umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste yaganiriye n'izo mpunzi mu nkambi ya rusenda tumaze amezi atatu turi tutaronka isabune ndetse twebwe abamama nta n'amagutegisi tukironka turajya mu bihe mu migenzo yacu tukafatafata uturembe kugira abana ntibava gutwenga cyangwa se ngo wonone nka dufise abana bakuze b'abakobwa uca wifatafata nyine nk'umumama ikibazo cy'amasabuni mu nkambi ya rusenda ahubwo nakayobera bahinga ntituzi dusigaye turi ibinyamwanda abana bacu basigaye bagenda ku ishuri namwe si iby'agaseseshwa rumuri muzogende ku mashuri murabe aho usanga ari forume yarirabuye ukamengo isigaye ari nk'impuzu yirabura ikindi nacyo aya ni amezi hafi atandatu tutaronka isabuni ntituzi impamvu izo arizo ariko mu nkambi yo mu murongwe bararonse amasabuni bararonse amakotegisi bihagije bikwiye nk'uko twahora tubironka mu mezi atatu none natwe gushika ubu ntibitworoheye rwose ntituzi yuko baduhebye cyangwa ataco tukimaze kuko ntiwogaburira umuntu hanyuma ace arira mu kintu kitogeje cyangwa ngo yambare ibintu bitameshe ku buzima bw'amagara y'abantu ni ibintu ikintu cya mbere gihungabanya amagara y'umuntu hagiyeho ku bwanje kweri ni ukuri hamwe ndamesa ahandi simesa iyo ndose amahera biragenda neza nkagura agasabune kutwo twifatishije twifashishije kutwo twarimye tukagurisha kubo twari twaragurimye utwumbati tukagurisha ariko ubu natwe twarahera kare abana bambara agahuzu kameshe ku ishuri ntibagenda badafise agahuzu kameshe byagenda neza ariko ubu kenshi hari igihe ba- babura indwi igahera umwana atameshe kuko kare tuki- tukiba kidupokeza twamesa abana bakama bame- ba- ba- bameshe ariko ubu indwi irahera abana bameshe rimwe Mm.
mbese tukabamesera utuniforome twagura kajya gasabune kabiri canke y'amajana atanu kubera rinabangahe hari igihe habamesa ahaseri yabaheza agazingahe ku kwezi haseri yaduha isabune ku muntu ku kwezi ntibimeze neza umwanda ni mwinshi umwanda ni mwinshi gute kubera ubucafu kubura isabune haba nyinshi zimaze kuba nyinshi n'ubundi kubigumiza uko nguko ntibyoroha tujyana mu mazi tukavuguta uko nyene kugira abe barambaye none musaba ko wakorwa iki dusaba ko botugarukira abatujejwe bakaturungikira imfashanyo zacu z'isabune twabuze kugira bigende neza nyene nk'abarezi ikibazo cy'amasabune turakibona kubera ko abanyeshuri uno munsi ni forome bateza kwambara imyambaro y'ubururu hamwe n'ishati yera ariko uno munsi amashati ntacera kubera ko ntibakizimesa usanga ishati zimwe zarirabuye izindi zagiye ko ibifungurwa byaranze ko bazimesura gutyo rero bikahabe bakatugora kuko usanga za mpuzu ryarangi ryera tutakiribona bigaca bituma dushobora kugorana n'abanyeshuri tukibaza na mbere ko ni forume atoba arizo baba barahinduye iniforume kandi ari za shati nyene kubera ko batazimesura tubabwiye ko boshobora kumesura barahabara ko tubwira yuko ata buryo batafise amafaranga yo kugura isabune urabona ubuzima bw'impunzi buragoye kuko ibyo kurya babironka bigoranye kuvugwa bavugwa bigoranye amakara bayaronka bigoranye bakaca babona n'isabune banga yahinduye irangi kuko tujya ducafu twariko aho two twumva ahubwo tuca twiyongera bikaguma biba ibindi bintu ugasanga impuzu nti- igisigaye yirabura kandi
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migu ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na kabiri perezida wa afurika y'epfo icyo gihe frederick william de Klerk yatangaje ah, yatangaje amajwi yavuye mu matora ya kamarampaka yari yakozwe n'abazungu gusa yari yayiteguye ashaka kuraba niba aba- mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda ku buryo butangaje benshi mu bazungu bavuga ururimi rw'ikiafrikan bashigikiye imwe n'ubutegetsi ibandanya gukora mugenzi wacu venuste ngabo aratubwira ibindi ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri perezida wa afurika y'epfo frederic william de Klerk yatangaje amajwi yavuye mu matora y'akago cyenda ku buryo butangaje abenshi mu bazungu bavuga ururimi rw'iki africans bashyigikiye ko imishyikirano n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ikabimushyigikiye de Klerk yahise atangaza yemye ko abaturage b'afurika y'epfo bamushyigikiye hamwe n'amashyaka african national congress democratic alliance na national party abatarashakaga impinduramatwara n'andi mashyaka y'abazungu yavugaga ko agamije gukumira amatwara ya gikomunisiti yashyirwaga imbere n'amashyaka anc hamwe na south african communist party isi yose yakiriye neza ibyavuye muri kamarampaka yakomye imbarutso y'irandurwa rya politiki ishingiye ku irundakoko muri afurika y'epfo perezida w'umuryango ubumwe bwa afurika w'umunyanigeriya ibrahim babangida yohereje telegaramu y'ishimwe mu izina ry'abaturage b'afurika yose arakoze mugenzi wacu venuste nawe duhereje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu i washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye
Fais-moi bisous. Oui, oui, oui. Fais-moi bisous. kizigimene